mwumva n'ijwi rya amerika nshuti mwese muko muradutega amatwi kino kiganiro murisanga mugiye kumviriza kiganiro giha ijambo abanywanyi biradi ijwi rya amerika kiramaze guhita nimuhamagare ku mirongo ya telefone irugaye murakoze
ijwi rya amerika risamiranira i washington dc mu ohuya nitanga ishaka muri studio indwi i washington dc uno munsi turaganira cyane cyane n'ugwaruka ku bumenyi bwa stem ubwa siyansi ubwa tekinoloji ubwa matematike ubwo bumenyi n'ubuhinga bwa none buvugwa cyane muri kino gihe muba mwifuza kubutahura akamaro kabwo kuba ari akahe mu buzima bwa misi yose nibyo tugiye kuganira n'ikigo kimwe rudende mu burundi cyigisha ibijyanye n'ubwo bumenyi icyo kigo kiri mu gisagara cya bujumbura kikaba cyiteguriye guserukira igihugu cy'u Burundi mu mahiganwa mpuzamakungu y'ibikoresho bita amarobo ku rwego rwa afurika ayo mahiganwa azoba mu kwezi kuza mu gihugu cy'u rwanda kaze mwese rero mushikiriza ibibazo n'ibyiyumviro kuri ubwo bumenyi n'ayo mahiganwa yimirije kuba mu kwezi kuza ikaze mwese murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranyi aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
tuvuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
radiyo ijwi rya amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nk'uko mubyumvise ni wa mwanya w'ikiganiro murisanga muri kumwe na oriyani itanga ishaka ihiganwa ry'ibyuma bikora ibyo abantu bashobora gukora ibyuma by'amarobo ibintu abantu bashobora gukora mu buzima bwa misi yose ryimirije kuba mu kwezi kuza mu rwanda ku itariki ya mirongo ibiri na zitanu gushyika kuri mirongo ibiri n'umunani z'ukwezi kwa gatatu ivyo bikaba bigiye kuba ku nshuro ya gatatu muri afurika uyu mwaka uburundi buzoba buri mu bihugu bizohiganwa vyerekane aho ubwo bumenyi bwa none bugeze mu gihugu no ku rwego rwa afurika iryo higanwa ryerekeye ukwerekana ubuhinga buri uh, kuri buri gihugu gifise mu guteranya utwuma dushobora kuvamwo ibikoresho uh, vyokora uh, vyo bita amarobo rizoba mu kwezi kuza nk'uko twabimamenyesheje ishyirahamwe rero rikaba n'ikigo great lakes initiative for community empowerment kiyobowe na canesius bindaba kikaba ari ikigo kimwe rudende gitanga inyigisho z'ubwo buhinga bwa none nicyo kizoserukira igihugu cy'u Burundi muri ayo mahiganwa mpuzamakungu ku rwego rwa afurika ni nyuma y'aho aserukiye canisius bindaba aserukiye igihugu cy'u Burundi ku nshuro ya mbere mu mahiganwa ya mbere y'amarobo ku isi yahuje ibihugu ijana na mirongo itanu n'indwi canisius bindaba yiyemeje kubandanya atanga ubwo bumenyi bushasha ku bana b'abarundi kubwiwe habona ko bategerezwa guhabwa amahirwe yo kumenya ibyo bafasha gutorera inyishu zimwe zimwe igihugu canke afurika bifise biciye mu buhinga n'ubumenyi bugezweho kanisius bindaba niwe mutumire mu kiganiro muri sanga c'uyu munsi agiye kutwiganira ibijanye n'ubwo bumenyi batazira stem mu mfunyapfunyo y'icongereza butanguye gushishikarizwa abajene cane cane muri kino gihe ku rwego rw'amakungu turi kumwe rero na kanisius bindaba nk'uko tubivuze twakira umutumire mu kiganiro muri sanga uraho neza mushenga ntahe bindaba yego menda amahoro namwe murakomeye ego turaho turashima urakoze ikaze neza mu kiganiro murisanga ukoze gufata akanya ko kuganira natwe turumva ko mugiye guserukira igihugu cy'u Burundi mu mahiganwa mpuzamakungu azoba mu Rwanda mu minsi iri imbere Uh, tukaba twifuza kandi nuko butuganiriza kuri ubu buhinga bwa stem uh, bukunzwe kuvuga cyane mu makuru hirya no hino wobanza ukatubwira muri make ibijyanye n'ubwo buhinga mu mwaka uheze w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi harabaye amahiganwa y'amarobo ku rwego rw'isi yose uh, abagiye muri ayo mahiganwa bakayakesha ubumenyi baronse bwitwa stem utubwira muri make ubwo aribwo ego me ndabashimiye cyane kuba mwantumiye mwa kino kiganiro Eh, icya mbere ni uko nk'uko mubivuze ubwo buhinga bumaze iminsi buvugwa cyane haba muri bihugu byateye imbere na cyane cyane ubu bigeze cyane mu bihugu biri ko biri mu nzira y'amajyambere nk'ino iwacu no mu bindi bice by'isi ubwo buhinga bwa siteme rero sinzi ukuntu nobasigura mu majambo y'ikirundi kuko turacyarondera amajambo yo kubivuga neza ariko ni ubuhinga bujyanye n'ubukorikori aho abana cyangwa umuntu ashobora kugira ibyuma ateranije akabikata hanyuma agashobora kubivanamo ikintu gishobora kumufasha mu buzima bwa minsi yose aribyo twita amarobo Eh, nk'uko mubivuze bibandanya bifata intuzenyi urugero ru- ru- ruhagije mu bihugu bimwe bimwe kubera basanze ari nka yo nzira eh, ibihugu bimwe bimwe bitegereza gufata kuko nk'uko ibindi byateye imbere byayi- byateye imbere byayifashe kugira ngo bishobore gutorera inyishu ibibazo bimwe bimwe tugenda turahura eh, nabyo iminsi yose mu buzima bwa minsi yose mu- aho dukorera ni- kugira ngo iterambere rishobore ku- kubandanya ri- rikura mu bihugu byacu Mm. ko twumva ubwo bumenyi nk'uko bivuze butangiye kumenyekana mu bihugu biri mu nzira y'iterambere mu nzira y'amajyambere mu burundi nka mwebwe ikigo cyanyu mwatangiye kubwijukira ryari mwatangiye kubumenya cyangwa kwifuza ku- ku- kubwiga no kubwigisha ryari icyo ni ikintu cyanje mu kuva kera cyane ariko kubera usanga ibihugu byacu rimwe na rimwe ubuhinga bwo kubikoreramwo butari ikirenga ariko nguma gushakisha i- ku ruhande kugira ngo nshobore kurondera abantu dushobora kubikorana Eh, byanjemwo kera nko mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani mugabo byagiye gushyirwa mu ngiro muri uwo mwaka uheze wa w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi niho nashoboye kuronka abantu dushobora kubikorana Ba- ndaba- ndabashikiriza icyiyumviro barambwira bati ko wumva ubishaka rero urashobora ku- kwinjira muri uwo mugwi w'ababikora hanyuma nawe ubwo bumenyi ugashobora kubushikiriza abana b'abarundi bakabyiga kumbure muri kazoza hari igihe wosanga hari ababikunze bakabikurikirana nk'umwuga ugasanga hari abashoboye gutora inyishu ibibazo bimwe bimwe bifatiye ku buhinga ngaho iwanyu mu gihugu Mm. ego mu myaka mike cyane warashoboye gushinga icyo kigo mu burundi eh, kikaba ari nacyo nyine ku byo twumva cyigisha ubwo bumenyi mukaba mwaranashoboye no kuza hano muri leta zunze ubumwe za amerika i washington ndabyibuka mu mwaka uheze aho mwaseruka igihugu cy'u burundi eh, mu gukora amarobo mugaserukira igihugu uwo mugwi mwari mwajyanye i washington eh, mwashoboye kubwiga mu gihe kingana gute iyo- iyo robo mwagiye gushikiriza mwashoboye kumara igihe kingana gute muyiteranya mwiga ubuhinga bujyanye na- n'ayo marobo igihe kingana gute
byadufashe igihe kigera nko ku mezi ane kuko nk'uko nabibabwiye kwari nko gu- kuri mu mushike ahantu umuntu atari bwarime ntibyari byoroshye cyane byadusabye amezi agera kuri ane umuntu agakora ijoro n'umutaga kugira ngo ashobore kuraba ko abana b'abarundi nabo bashobora kuza ku rugero rumwe n'u- n'abandi byadufashe amezi ane kugira ngo dushobore gukora robo ya mbere twashoboye guserukana muri ayo mahiganwa wavuze ko ayo marobo ashobora gufasha abantu mu buzima bwa minsi yose bimwe nko mu bintu byofasha ugwaruka no mu kibano cyangwa mu gihugu eh, ku bw- ubwo buhinga bw'amarobo ni nk'ikihe abantu bashobora kumva yuko cyobafasha mu buzima bwa minsi yose Eh, nk'uko musanzwe mubibona aho muherereye ngaho muri amerika ibintu byose sinzi ko murabibona ni ni iby'ubuhinga bwa none byose bikozwe mu buhinga bwa none ariko cyane cyane ngarutse ngaho iwacu navuga ko tukiri ku, ku rugezo rwo- rw'intango rw'intango kugira ngo ubwo bumenyi bushobore kumenyekana eh, ha- hamwe- havemwo abana bashobora kubikunda no ku- kumva yuko babigize umutwaro kuri bo ku buryo bashobora gukora ibikoresho bimwe bimwe bishobora gusahiriza nko mu buganga gufasha mu buganga eh, cyangwa kumenya kubikoresha cyangwa no mu buzima bundi bwa minsi yose mu bijyanye n'ubwubatsi ku buryo usanga boshobora gukora ibintu bafatiye ku byo dufite ngaha ibyuma dushobora no kugura hanze inyuma y'igihugu mugabo ba- bigatuma bagira uruhara baterereye mu- mu iterambere ry'igihugu cyangwa n'aho baba baherereye mu ngo zabo cyangwa mu makominote baherereyemo nibaza ko cyane cyane twe turacyari kugera bwo kwigisha ubwo bumenyi ariko muri kazoza ndizeye yuko ndabyo ukungene abana nk'ubu dufise ku kigo babyiga urabona yuko n'ibintu bakunda cyane kandi babona yuko muri kazoza bizoteba bifata ikibanza gihagije mu bijyanye no kuyi- no kwiteza imbere
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bita tura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
turi muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
radiyo ijwi rya amerika isamiraniye washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nk'uko mubyumvise ni wa mwanya w'ikiganiro murisanga ma bikora ibyo abantu bashobora gukora ibyuma by'amarobo ibintu abantu bashobora gukora mu buzima bwa minsi yose ryimirije kuba mu kwezi kuza mu rwanda ku itariki ya mirongo ibiri na zitanu gushyika kuri mirongo ibiri n'umunani z'ukwezi kwa gatatu Ivyo bikaba bigiye kuba ku nshuro ya gatatu muri Afurika uyu mwaka Uburundi buzoba buri mu bihugu bizohiganwa vyerekane aho ubwo bumenyi bwa none bugeze mu gihugu no ku rwego rwa Afurika. Iryo higanwa ryerekeye ukwerekana ubuhinga buri eh, kuri buri gihugu gifise mu bukorikori bwo guteranya utwuma dushobora kuvamwo ibikoresho eh, vyokora eh, vyo bita amarobo rizoba mu kwezi kuza nk'uko twabimamenyesheje ishyirahamwe rero eh, rikaba n'ikigo great lakes initiative for community empowerment kiyobowe na canesius bindaba kikaba ari ikigo kimwe rudende gitanga inyigisho z'ubwo buhinga bwa none nicyo kizoserukira igihugu cy'u Burundi muri ayo mahiganwa mpuzamakungu ku rwego rwa afurika none mm, Canisius nk'umwana ku gatumba yumvise ibijyanye n'ubwo bumenyi bwa STEM a- akumva arashaka kuburonka a, canke agasanga kumbure arafise iyo mpano yo guteranya utwo turobo utwo twuma yohera igihugu canke mariye mm, mu kibano yohera hehe kuri wewe Mm. ahantu hambere yohera ni ku ishuri kuko ibi byigwa dutanga ni ibyigwa by'inyongera biza gusahiriza ibindi baba bize ku ishuri kuko murabona mu bihugu byinshi bya afurika harimo n'iki cyacu cy'u Burundi ni uko ibintu byinshi tubyiga novuga mu majambo cyo bita mu kinyamazuru tewohi ariko harakenewe urundi rugezo cyangwa iyindi ntambwe dutegereza gutera aho dutegereza guhuza ibyo twize mu mutwe n'ibyo twafashe mu mutwe tukaraba ukuntu dushobora kubi kubigira ibintu biriho Ibyumviro bivuga mu- Kubishyira mu ngiro.
mu kirundi gito- gushyira mu ngiro ibyo bintu tuba twize rero nibaza hambere ho guhera ku mwana bikunda yohera ku ishuri akabanza agategera bijya byo ku ishuri bamwigisha hanyuma eh, agakunda cyane n'ibiharuro ibiharuro ni ibintu ba- benshi batinya kuko nibyo dukoresha cyane mwa bino bintu by'amarobo ni ibiharuro byinshi na na fizike irimwo kuko irimo ibintu byinshi ni ukuvuga amaze gutegera bijya byo mu ishuri byamworohera cyane y'uko n'ibi by'amarobo ashobora kubyinjiramo cyangwa ibijyanye no gukoresha za ordinateri uburyo ashobora kuzogira icyo afashije biciye na muri ubwo buhinga bivanye n'aho yoba aherereye n'icyo yoba ariko arakora murakoze cyane rwose Eh, kino ni ikiganiro giha abanywanyi b'iradiyo ijwi rya amerika batanguye kuduhamagara ku murongo wa telefone barafise ibibazo n'ibyiyumviro reka tuje ku murongo duhere kuri david uraho neza david alo david yego ndi mu rwanda mu burasirazuba bw'u rwanda Mhm.
ndashimye cyane ko bw'uwo butumire mwadutumiriye Mm.
ese ayo marobo umuntu ya- yakora ibintu abantu bakora cyangwa hari uburyo bayakora bakayashyiramo ubwenge nk'ubw'umuntu ku buryo atabasha gukora ibyo umuntu atabasha gukora nk'uko avuze ngo ya- byaba- yajya nko kwa muganga akabasha kuba yafasha abaganga ese ibyo ya- ntabwo yabasha kwibeshya mu byo yakora byose reka twakire nabi Eh, etienne amahoro neza etienne amahoro amahoro Mm, uraho urakomeye yego nawe murakomeye yego turaho none nk'uko abivuze none nk'uwize amashuri yarahe- yahejeje yuzigiramo gute yoroka umushikanayo gute reka twakire na emile emile amahoro neza ego ndabumva Mm, ego naramukije n'uwo mutumire w'iteka wanyu n'ukuri ni ikiganiro cyiza kweri kumviriza kirimo ubuhe- ubumenyi Iki- ibintu bijyanye na robotizasiyo n'ukuri rero ndabona umenga muri iki gihu- muri ibi bihugu byacu bitari bwatera imbere ndabona umenga byobanza kuyigwako cyane kuko ibihugu byacu bitaratera imbere birimwo abashomeri benshi cyane rero kuzamwo iyo sisiteme ndumva umenga ba- bagiye gusubiza inyuma umugambi wo kugwiza akazi mona cyane cyane mu bageni ama nkamwibariza uwo mutumire ibyo ndabivuga nisunze ubu ni ubuhinga bukunze gukoresha cyane mu n'isosiyete ikora inzoga ya burarude ha mu burundi Ya, ni ubuhinga bwirukanye abakozi batari bake hamaga mutumire ndabibariza mbega mumbwira nk'ibintu muravuze ati ni ibintu muriko murigisha abageni cyane cyane nk'umuntu yogira ubukorikori mwambwira nk'ibintu umuntu yotangura kuzarigisha ko gishika nka bitatu nyamukuru mukoresha muri ibyo bintu eh, by'amarobo murakoze murakoze cyane emile mushinga nawe kanisiyusi bindaba duhereye kuri david em, ego Eh, ibyo nari nimajije kuvuga bwari uburezi bw'icyo amarobo ashobora gukora cyangwa utwo tumashini Eh, ku byo twe tumaze kugera ko eh, dukoresha amarobo bita amarovere cyane cyane akoreshwa n'abahinga mu bijyanye no ku kuca ku matere agoranye ku buryo ushobora kujya ahantu umuntu byomugora ko ahashika bivanye ni- ni- n'ukungene hameze Eh, ibyo rero nibyo tuba dushobora gukora kugeza kuri ino saha ariko muri kazoza turazosha- turifuza kuzoshika ku rugezo dushobora gukora eh, robo eh, ubwo buhinga bushobora gufasha kwa muganga cyane bugafasha abantu bamugaye kwiyunguruza urabona nko ngaha mu burundi cyangwa ahandi bataratera imbere cyane umuntu agwaye dufate indwara afite ubumuga usanga hakoreshwa abantu nka babiri kugira ngo ashobore kuva ku- ahantu ngashika ahandi ugasanga uwo muntu ubwiwe ntiyishoboje n'uwo wundi amu- agenda amufasha inyuma nawe nyine ntiyishoboje muri kazoza rero turibaza yuko dushobora kubaka robo ishobora kuzodufasha ku buryo umuntu ashobora kuva ngaha a- agashika ahandi atawundi amutwaye ku buryo ah, izo zindi nguvu zishobora kugira eh, icyo zikoze muri uwo mwanya icyo nicyo tu- ko twifuza kugera ko muri kazoza ariko ubu nk'uko nabivuze turacyari muri eh, ku rugezo rw'u- rw'inyigisho rw'inyigisho cyane kugira ngo ah, aramutse hakaba ababikunda bakabyitabira bashobora no gukora ibindi birengeye ibyo cyangwa bakafasha mu bijyanye n'iterambere bivanye n'aho baba baherereye n'icyo baba bashatse gukora kuko ukoze robo bivana n'icyo ushaka kuyikoresha bivana n'icyo ushaka gufasha nk'inyishu gutorera inyishu ku kibazo kiba gihari Eh, nk'akarorero nka mu rwanda barafise ajyama ubu- indege eh, zitagira abadereva zi- zi- zirungika amaraso ziyakura ku mavuriro ziyarungika ku ku yandi mavuriro Naz- navyo nyene ubwo buhinga bwoja muri kategori canke mu mu rwego rw'amarobo ego rwoje bijya mu rwego rw'amarobo kuko nayo nyine ni ni imashini umuntu ashobora ku bavuga gukurikirana ari uruhande rumwe atiriwe arava aho hantu ngo agende akayituma icyo gikorwa ikagikora hanyuma aka umwanya ukaba muto hanyuma n'uburyo bwo kubikora mushatse kuvuga amafaranga ashobora gukoreshwa ugasanga igitoro bakoresha igikeyi n'ibyo birimwo mu nyishu amarobo ashobora gutorera nayo eh, aya madrone nayo nyine ari mu marobo nk'uko nyine ndakubwizo za mbere zishobora kugira icyo zimaze Mm. Eh, Emile yabaje ku- ku bijyanye no kwi- kubanza kwiga cyane uyu mwuga um, bakawunonosora mbere y'uko ukoreshwa kumbure kuri wavuga ati uza gusubiza inyuma ibijyanye no gutanga akazi mu bantu kuko yatanze akarorero muri Brarudi ishyirahamwe rikora inzoga mu Burundi ati ubuhinga nk'ubu bwaratumye abantu benshi babura ubuzi kuko amamashini yatangiye gukora ibyo abantu bokoze we womwishyura ute Oh, niyo- nogira ko atampungenge yogira kuri icyo kuko eh, ahantu uko ndabizi henshi aha- ahakoreshwa amarobo ni uko amashyirahamwe bivanye n'integuro y'igihugu cyangwa integuro y'amashyirahamwe barabaha uburyo bwo kwifashije- kwifashisha hanze igihe bavuye muri ako kazi rero abantu bateguwe neza bakaba bari bashoboye gukora ako kazi amamashini yokora n'ubwo bogera hanze bogira icyo bimariye si ukuvuga yuko baca baba abantu baterewe mu ibarabara ariko ikindi nacyo cyane cyane novuga ni uko ku mashyirahamwe ategereza kumva yuko ategereza kujya muri ubwo buryo nibyo hari ibitokorwa byose n'intuzenyi n'imashini kuko n'izo mashini n'umuntu azishyiraho kandi akaziha ubwo bwenge niyo mpamvu bayita intelligence artificielle ku buryo adashobora bidashobora ibyo bikoresho gusubirira umuntu ku buryo buheraheje cyangwa umuntu at- ku buryo adashobora kuboneka nibaza ko icyo kitoba impungenge cyane kuko no mu bihugu byateye imbere cyane n'ubu baracyakeneye abantu murumva ko bavuga todo shomaje muganga ahanini bitewe n'amamashini ariko bitewe na n'icyo nokwita conjoncture economique y'igihugu bivana n'ukuntu ubu- ubuzi buboneka ku- ku masoko y'ubuzi biba bitewe cyane cyane n'amamashini yego murakoze cyane Eh, none nk'ikigo mufise muri iki gihe mwigisha nk'abanyeshuri bangahe ah, mubigisha ubumenyi muhereye hehe Ah, yavuze etienne cyane cyane ku bijyanye n'amashuri umuntu aba akeneye kuko wewe yavuze ati yahejeje kwiga yosubira akagaruka akiguga ubumenyi atakibazo ego me ubumenyi cyane cyane buherereye ku bana kuko icyo turi ko turakora ni nko kubiba ni nko kubiba umubibyi arabiba hanyuma eh, iyo agize imana imvura ikagwa arasarura natwe turi ko turabiba kubera tubona yuko mu myaka izoza eh, ubu buhinga aribwo buzoba bugeze ko dukoresha natwe nka bino bihugu byacu ariko twansi yuko byotugwira igihe usanga tutiteguye kumbura hari igihe mu myaka iri imbere tuzosanga dufise abahinga natwe mu burundi bashobora guseruka cyangwa bakagira abo bana bakiri bato baka bakagira bakagira iryo shaka yuko bobyiga hama bakabinonosora ku buryo bashobora kugaruka eh, bakabikoresha ngaho iwacu ariko no ku bakuze no ku bakuze ntitubimira kuko eh, n'ubu hari abo dukorana tubyigisha ku munsi ku munsi ari nabo badufasha kwigisha abo bana bakiri batoyi ku buryo bashobora kugira icyo baterereye gusa bareka kuba benshi kuko urumva ikigo cyacu natwe kiracyari gitoya niyo tugitangura ariko mu majambo make nta n'umwe yimiriwe yo- ushaka kubimenya yoza nubwo ata- atariha akaraba kumwe tubikora abanye iyo yoronka uburyo bw'ukuntu yobyiga inyuma yaha cyangwa akajya hanze aka- akabimenya twebwe bi- byotubera umugisha kuri twebwe ku buryo twabona yuko ari ikintu kiriko kiritabirwa n'abantu benshi Mhm, mhm. murakoze cyane tubandanye ku murongo twakira abandi banywanyi b'ijwi rya amerika benjamin benjamin amahoro neza ngewe ikibazo mfite ngewe ndi i kigali mu rwanda Mhm.
ikibazo nari mfite ni uko n'amafaranga wenda akoreshwa muri iyo tekinoloji kugira ngo babashe gukora ayo marobo si- si menshi ku buryo yavamo amafaranga wasiranganya urubyiruko rwinshi rudafite akazi kugira ngo rubashe gukora akazi Ah, ikindi kibazo ese- ese ko iyo sisiteme bagiye gutangira yo gukoresha amarobo ubwo nta ngaruka za- yazagira kubera ari ari ari ubwa mbere bazaba bayakoresheje bayikoresheje nk'izihe ngaruka yoshobora kwishura wumva zoshobora kuhaba nk'izihe Eh, bavuze yuko arizo zizajya wenda zi- zifata abantu zibajyana nko nko mu mavuriro nko mu byuma bya- by'amavuriro Mm.
ubwo nta kuntu wenda byabagiraho ingaruka mu gihe bibafashe bibakebeye urakoze cyane benjamin katubandanye twakire na jean claude jean claude uraho muraho muraho ego
rigobaka jean claude ni mu gihugu cy'u rwanda Mhm.
ni mu ntara y'uburasirazuba aho ni mu karere ka ngoma mu murenge wa gashyanda mu kagari ka cyerwa Mm.
none nabakurikiranye cyane kandi ndanabakurikirana gatanu kuri gatanu ibiganiro byanyu ndabikunda by'ijwi rya amerika urakoze cyane ndabanza kubashimira kuri uwo mutumirwa mwatuzaniye uhagarariye iby'amarobo Mhm.
ni byiza cyane kandi birakwiye natwe hano mu rwanda rwose n'ejo bundi hari abana barutse gusoza i kigali mu bintu byajyanye n'amarobo byaratushimishije cyane ibintu dushaka guteramo intera aba- aba- urubyiruko rukabasha kubikurikirana cyane rukiga ibintu byajyanye n'amarobo kuko nabonye ari ikintu cyiza cyane urubyiruko rwafashwa mu kwiteza imbere Mhm.
Eh, none ubwo ni ukuvuga ngo ah, bige- aho ngaho uwo muntu ubihagarariye baba baba mu bantu bajya kubikora hari andi mashuri ya yajyanye na za tekinoloji na za siyansi baba barize cyangwa hari ukuntu bafata nk'umuntu niyo yaba atarakurikiranye yerekeranye na siyansi bakamushyira mu ishuri ry'amarugo Mm.
Eh, ubwo iyo gahunda baba bayifite cyane cyane kandi ikindi kintu mbona Mm.
ubu ni ukuvuga ngo bakajya bibanda nko mu bana bo hasi mu gi- mu- mu cyaro baburya ni abana cyane bakora ba- bagira ibintu byu- byo- byerekeranye n'ubumenyi mu ku- mu guhanga ikintu no kugikurikirana icyo kintu barakigira ugasanga umwana akoze nk'ikintu ki- ki- ki- kiroboka mbese ukabona gikoze neza cyane kurusha wa wundi uri hejuru mu mujyi abana bo mu byaro ba- ni abana bagira ubumenyi icyo nababwira ni uko bajya bibana natwe hano mu rwanda akenshi baza bakareba nk'abana bo mu mu byaro hano muri mu bice za ngoma mu byaro bakaba aribo bafata nibo bantu bazamuka bakagenda bagakora ibintu by'ibitangaza cyane ubwo cyo namusaba rero ni uko mu gutegura mu gukoresha abo bana abashinga n'ahe babo mu byerekeranye n'amarobo bajya bibanda mu mu biturage by'i burundi bareba abana bo hasi nibo bana a- nibo u rwanda abana bafite ubumenyi bafite ubumenyi bwinshi cyane bwo kwigana nk'ikintu ukabona ko kivuye muri robo kandi bashatse kugikora neza cyane icyiyumviro cyiza cyane rwose jean claude Eh, tuba twavuze yuko eh, no mu cyaro nk'uko mubivuga mu rwanda ruguru naho nyine barakeneye kumenya ingene botera intambwe mu kujya mu myuga nk'iyo kugira ubu- kuri ubu Eh, Mm.
eh, ba- ba- ba- bagire bagerageze ikintu nabasabaga bagerageze bajye bafata abana bo hasi ntibakomeze ngo bazajya bafata uri warangije kaminuza warangije segonderi abana bo hasi bata- ba- batabashije gukurikirana ishuri ariko bafite ubumenyi bwa siyansi babuze uko babukoresha we nibabegera bakabigisha ibintu by'amarobo bizabafasha nabo bazamuke bakore ibitangaza kurusha abandi banize bya siyansi Mhm, mhm. birumvikana cyane Mm.
urakoze cyane rwose Mm.
jean claude aho mu rwanda kandi ndakeka ko mwiteguriye ihiganwa ryinirije aho mu rwanda ry- iryo higanwa twavuze iryo higanwa mpuzamakungu rizoza ngaho mu rwanda turaryiteguye gatanu kuri gatanu dufite abana bacu gusa bari gukora neza natwe tubirimo neza cyane mu byerekeranye n'amarobo Mm, ni byiza cyane urakoze cyane jean claude namwe murakoze kumba mvugira ku ijwi rya amerika Aha. Mishinga nahe bindaba duhereye kuri Benjamin yabajije ikibazo c'amafaranga asabwa kugira ikirobo gikogwe ah, kuri we avuga ati ayo mafaranga niyo akoreshwa gufasha murantunga gufasha ugwaruka kuronka ubuzi aranabaza ati ingaruka ziri mu kugira ayo marobo eh, muzibona gute Mm. murakoze cyane ku kijyanye n'uko amafaranga yokoreshwa muri ibyo bintu yo- yokoreshwa mu kugira ubuzi gutanga ubuzi kugwaruka nibaza ko ubwo igihambaye cyane kuri twebwe ni uyu nyine turi ko turatera tuja kuko iki kigo muri kazoza twibaza ko kizotanga ubuzi ku bakiri batoyi bakashobora kubona ubuzi biciye muri ibi turi ko turakora kuko ni ikintu kizogenda cyaguka uko umwaka uteye urenganye ariko tuzocagura tujya mu zindi ntara tujya no mu yandi dukora n'ayandi mashuri n'ibindi bigo nibaza yuko hako bigabanya amafaranga yo- na- yokora mu bindi byo gutanga ubuzi mu bundi buryo budaciye muri ibi ntibyoshoboka gusa ahubwo natwe twibaza yuko muri kazoza kandi ko tubitegekanya iki gikorwa kizofasha kuba abakiri bato cyangwa n'abakuze babirimwo ngo bokwifatanya natwe yuko bizoshobora ahubwo kuba kubaha akazi ari nayo ntumbero nayo nyine dufise muri mu ma- mu ntumbero dufise z'iki gikorwa ikindi nacyo yavuze ni ikijyanye novuga ingaruka ingaruka ku mbure yafatiwe ku kariro ko kwa muganga nta ngaruka nyinshi zifite kuko ibi byuma nk'uko nabivuze n'umuntu abikontorora si ibyo bikontorora umuntu ni ukuvuga yuko atacyo cyokora umuntu atari ko ara- aragikurikirana ko niba agiye ubwo bwenge abantu ubwenge mu mutwe wiwe hanyuma akabi- akabi- akabumuha ni- sinibaza ko ashobora kwihenda ku buryo bishobora kugira ingaruka zikomeye cyane ko ni utumashini duto duto ku buryo tudashobora gukora icyo utatubwiye Mhm.
nibaza ko ingaruka atari ki- at- zidashobora kuhaba muri ubwo buryo Mm. jean claude yabajije ikijyanye n- n'abatize siyanse matematike tekinoloji n'ibindi boshobora guhera hasi nabo nyine ca- cane cane ku bakuze uwo ari we wese yoshobora guhera hariho hose akavuga ati jewe numva ayo marobo canke ubwo buhinga nshaka kumenya adafise izo nyigisho atararonse izo nyigisho za siyanse canke ah, ibiharuro yo- yoshobora kuvyiga bikamworohera ego biyobyiga kuko mu zindi ntumbero dufise impamvu tunahitamo yavuze ngo abana ba- bakiri bato bakiri bato cyane ura- uda- utaravya aho baherereye hose tugerageza kugira ngo umuntu ashobore gukoresha umutwe wiwe imbere y'ikibazo kiba gihari kugira ngo ashobore kugitorera inyishu mu buzima bwa minsi yose tuba turimo ni nayo mpamvu twagishyizeho iki kigo kuko gifasha abantu urabye abana ukungene bakiri batoyi usanga bari ko bariyumvira bakoresha umutwe bagakorera hamwe bateraterana ibyiyumviro ni ikintu nasanze cyane rwose cyofasha n'iyindi nzira yofasha abantu bakiri bato kwiyumvira kwiyumvira kuko abantu barabaye abanebwe mu mutwe umubwira ikintu ugasanga gihari ariko nasanze ubuhinga bufasha kuba bwogarura ubwenge umuntu agafata umwanya wo kwiyumvira ku kintu kubera yabonye ingorane akavuga ati reka ndayitorere inyishu bifatiye ku biharuro rero ibiharuro si ngombwa kuko ikimaze kuntangaza cyane ni uko nasanze nk'abana dufite uno munsi nta baracyari bato cyane ni abana biga za pirimere n'abiga muri sogonderi gato amashuri yisumbuye kugeza nko mu w'icumi ni abantu bavuga urabye n'ukungene inyigisho usanga bafise ugereranyije n'izo hanze nizoba ari ikirenga cyane rwose ku buryoge ariko igitangaje cyane ni uko nabonye abana babyumva cyane barabitegera cyane byihuta utanashyize muri n'iyo matematike ukira kubereka akantu gato bo bisigaye bagenda barabyikorera kuvuga yuko rero udafatiye ku biharuro cyangwa kubizi ibiharuro ni ikintu nasanze wo kwiga ukamenya ugishyizemo ishaka bitavanye n'aho uherereye cyangwa aho uba cyangwa imyaka ufite icyo kintu uvuze nicyo cyane kanisiyusi icyo kintu uvuze ati abantu barabyumva cyane rwose muri ibihe bya nyuma abana barategera tekinoloji mu buryo budasanzwe nkaje ndashobora kuvugana abana banje bato cyane urashobora kubaha telefone ugasanga umwana w'imyaka ibiri telefone w'imyaka itanu telefone arayikurusha kuyikoresha ni ibintu usanga umenga ni impano muri iki gihe kuri jean claude nyine yavuze kandi ku bijyanye no kujya ruguru je ndibuka kera tukiri abana tuduga ruguru twasanga abana badafise ibijuwe nk'ibyo abana b'i bujumbura baba bafise ariko ugasanga yikoreye ikinga mu nsinga bivuga yuko hariho impano abana ruguru baba bafise babura uburyo cyangwa babura aho babyerekana murafise umugambi wo kujya ruguru cyane ku rwego rw'igihugu kujya guhuza abana baba bafise ubwo bumenyi kugira ngo nabo nyine bashobore kuronka aho babwerekanira haba ari uko gukora izo kinga z'insinga cyangwa n'ayandi marobo hariyo n'abashobora gukora amaradiyo twarumvise abana ba ruguru bashobora kwikorera mu buhinga budasanzwe mu bintu bitandukanye hari umugambi ikigo cyanyu gifise kuja hagati mu gihugu ku guha akaryo abana ba ruguru egome cyane uwo mugambi uriho twibaza yuko uko twabitondetse ari ukuntu tuzogenda twagura iki gikorwa nk'uko nabibabwiye nk'ubu ku rugezo turi ko hariho amashuri dukorana yemeye kuduha abana mu cyo bita amakirebe y'inyuma ya saa sita abari nabo turi ko turigisha ubwo buhinga ariko mu nteguro zacu twibaze ko amashuri menshi ashoboka yaba ayiga ibya tekinike cyangwa n'abiga ibi bisanzwe nabo nyine tuzobashyikira kuri ruguru naho naho nyine tuzoshikayo kuko mu byo dushaka gufasha harimo nuko kumenya izo mpano abana bafise mu bwazinyegeje kuko kugira ngo bashobore kuzishyira habona biri mu ntumbero twihaye kuko twasanze hariho ubumenyi abantu bazi mugabo kujya habona kugira ngo bamenye uti umwana arashoboye iki cyane kuba aronka n'ukuntu bashobora guca batera imbere muri ibyo bintu ugasanga rimwe na rimwe biragoranye bivanye n'aho baherereye rero twashyizeho navuga umugwi uzoza udufasha rimwe na rimwe kujya mu ntara kubundi dushobora kudetekita ayo matara sinzi uko navuga kubona izo mpano hanyuma tukaraba ukuntu bivanye n'aho bari dushobora kubafasha mu ku mu gukora ibyo bintu bariko barakora mu buryo bubereye kandi no kubimenyekanisha ikirako cyane ni ikijyanye ko n'ukuntu ubwo bumenyi turi ko turigisha abana bwogira icyo bubamariye mu buzima nababwiye kimwe ari icyo kubaka ubuzi kubaka ubuzi kugira ngo babuhe abandi ariko hari n'ikindi kiri imbere yacu ni uko abana bogira intuzenyi novuga ahantu hiyaguye bahurira n'abandi bo ku isi yose ku buryo bashobora guhererekanya ubumenyi muri ibi cyangwa ibiri byafatiwe no ku bya siyanse gusa cyangwa tekinoloji ariko ku buryo umwana akavugana n'umwana ari muri amerika akavugana n'umwana ari mu bwongereza ari muri afurika y'epfo ibyo dusanzwe ubu tubikora ku buryo ashobora kubaza ikibazo cyose isi akamenya ibiyiberaho akamenya ibiyiberaho n'icyo kiri mu ntumbero twihaye iki kigo gitegereza gukora biciye muri icyo gikorwa twatanguje urakoze cyane isi yarabaye nto cyane ku bwa tekinoloji ku bw'amatelefone za watsapu n'ibindi byumvikana ko abana mu bihugu bitandukanye bazotangura kuganira bagahanahana ibyiyumviro mu buryo bworoshye cyane reka duha akanya n'abarindiriye ku murongo bandi leo cargo uratwumva ndabumva cyane mahoro mbaho ku ijwi rya amerika ndamukize n'uwo mutumire mahoro mahoro
yego ndabumva cyane jewe mberereye mu ntara ya kirundo muri muri provinsi ya kirundo muri komine busoni niho tuvugana nibereye niko ndiko ndakurikirana kino kiganiro ni byiza cyane
yego na cyane cyane nshimire umutumire ku iki kiganiro ariko aratanga yongera atanga n'umuco ku buhinga bwabo bwa siyanse tekinoloji ariko akabazo gatoya nagomba senda n'umwibariza ndumva yuko ari uburyo bwiza cyane cyane nkuko twebwe urwaruka hano mu burundi byoza kudusahiriza cyane agomba mubaze ko twumva umenga ni uburyo bwiza baba bakorana gute n'ubushikiranganji bw'indero cyanjye na guverinoma y'u burundi muri rusange kugira ngo urwaruka rwose ntiruzoshobore gukumirwa ubwoba rufite iyo tara rushobore kuja muri ibyo bintu kugira ngo biteze imbere ariko yagiye asigura yuko umenga nta ku bijyanye n'amagara y'abantu nta ngorane byaba bitera ariko na rwanda mubaze iyo uri turakora amarobo tukabona ukuntu amarobo akora sinanyuze neza yuko biba bidafite amaese mabi kunoze ku magara y'abantu byiza yadusobanurira gatoya kugira dushobore kubyumva urakoze leo kargo ku bibazo byawe namwebwe murakoze naho ku ijwi rya amerika mubandanye mudushikiriza ibiganiro natwe tuzibateza abiri urakoze cyane tube twishyuye ikibazo cya leo cargo cyerekeye ukuntu mwaba mukorana n'ubushikiranganji bw'indero uh, cyangwa ubushikiranganji ubwo aribwo bwose mu gihugu mwaba mukorana mute ni ikibazo cyiza cyane kumbure hari ibintu mu bijyanye n'indero n'inyigisho mwafashafasha nako yego arakoze cyane iki gikorwa ni kijye cyiyongera ku bindi bikorwa ishyirahamwe ryari risanzwe rikora muri make twari dusanzwe dufasha n'amashuri mu buzima bwa minsi yose kuba boronka amamashini zibita orudinateri ku buryo bworoheje zivuye i buraya cyangwa ahandi zikaza ku mashuri kugira ngo ubuhinga bwa bwa tekinoloji ntibube ikintu abantu bumva ku ku munwa gusa ariko ikintu kibayeho kandi igikoresho cya minsi yose rero hariho iryo shyirahamwe risanzwe rizwi ririho mu mategeko kandi ibindi bikorwa twari dusanzwe dukora hari n'ibyo bita amafuware informatike twari dusanzwe turangurira ngaho i burundi amashyirahamwe atandukanye aza akerekana ibikorwa byabo mu bijyanye na tekinoloji na inforomasiyo tuba dusanzwe turangura no kuvuga ko ubwo bucuti busanzwe buhari na na guverinoma cyangwa edukasiyo ibiraba ariya kominikasiyo hanyuma ikindi nacyo yabajije makenga yavuze ati yavuze ati mbe ni ukuvugana mu majyambo make nta mwana n'umwe yimiriwe kuja muri iki kigo cy'iwacu amashuri akeneye kwiyandikisha kwandikisha kerebe yayo arashobora kuza kwandikisha kerebe yayo ngaho iwacu nabo bagatangura bakiga kuko intumbero yacu ni uko abana benshi bashoboka iyo bashyikira mwa kino gihugu kuko mu byo turi ko turanategura turategura ihiganwa mu mezi azoza y'ayo marobo abana bashobora gukora amatomato bakagira amahiganwa ku buryo bashobora kuvuga bati mwe mwaturije mbe ngaha mwabikoze gute abandi bakababwira ni nayo ni nako bikorwa ku isi yose muri ubwo runani turimo rw'isi yose niko bikorwa ntawe uvuga ngo yatsinzwe cyangwa ngo yarushijwe ngo yarushije ni ibintu byo guhanahana ubwo bwenge ubwo bumenyi ku buryo ngaho iwacu twifuza yuko mu mezi azoza dushobora kuroganiza cyangwa gutegura ayo mahiganwa y'abana ku buryo amashuri menshi ashoboka ashobora kuhanahana ubwo bumenyi azova mu mashuri asanzwe ahari azwi na leta ku buryo abana bose bazokwiyumva yuko ari ikintu ariko ku makenga yagaruye kandi amakenga ku bijyanye n'amagara y'abantu ndumva bamwe bashaka kumva neza zimwe mu ngaruka zishobora kwibonekeza ku bijyanye n'amagara y'abantu kumbure tumwe mu turobo turi mu buvuzi abantu bashobora kugira ko amakenga cyangwa batogira ko amakenga ni nk'utuhe usubira ukabasobanurira neza ku bijyanye n'uturobo cyangwa utumashini dukoreshwa mu bijyanye n'amagara y'abantu bashobora kuba bafise ko amakenga
hariho amamashini atandukanye bivanye koko ntababwiye ko robo ikora ikintu ushaka ko ikora ntikora icyo udashaka ko udakora ni ukuvuga yuko ubwo bwenge ariko ngarutse ku kibazo nyamukuru kijyanye n'ingaruka bishobora kugira ni uko bishobora gushika nk'ubu dufate ari umurwayi ukamusigira iyo mashini kugira ize kumwibutsa imuha umuti cyangwa ikamurevera ati harageze kunywa umuti ugasanga amasaha dufate nka batiri nka mwa bino bihugu by'iwacu batiri yayo yaheze ni ukuvuga nimba ari kumubyura saa sita ibyo kimubyuye kubera agiye taronsa amatara ahagije ku buryo agira iyi ni ishobora kuba konsekansi imwe yo kubyizera cyane ngo ugikoreshe utakibaye hafi cyane biba ngombwa yuko kiba hafi no kugikontorora mu buryo bwabyo bikontororwa cyangwa bikurikiranwa ku buryo wa murwayi ataza kubura umuti ku mwanya ategereza kuwuronkerako cyangwa ngo ireke kumwibutsa iyo mashini ku mwanya ategereza kumwibukiriza kuko cyane cyane ikibazo gihari cyane ku isi mu bijyanye n'ibi by'amarobo bibaza n'abahinga bamaze kugera hejuru bataratorera umuti cyane ikijyanye n'icyo bita otonomi cyangwa mu kirundi bita ukwibako ukwibako kwa robo ku bijyanye n'umuriro ikoresha kuko ikoresha amabatiri asanzwe dusanzwe tubona mu buzima mugabo yagenewe ibyo bikoresho nyine bisaba yuko nayivana izindi nguvu ahandi kugira ngo igibike ni nk'uko ku isaha ibuze batiri itashobora kubandanya ikora niko nobivuga ugasanga rero iyo ni ingaruka imwe ishobora kuba igihe wosanga ikibazo cy'amatara nko mu bice bimwe bimwe atagihari igihe hoba hari iyo robo
hariho n'ingaruka nziza kumbure twonavuga kuri ayo marobo hano ndabye mu bijyanye n'amagara y'abantu barateye imbere cyane gusa no muri amerika hari ibirobo by'ibyuma bishobora gufasha umuntu guhema amamashini utu twuma two mu gutwi gufasha abantu kumva neza hari ibintu byinshi cyane rwose muri uyu mwuga cyangwa muri ubwo bumenyi muri kumurigisha bushobora kugira ingaruka nziza ku magara y'abantu nabyo nyine turabyibagiye yego cyane n'ibyo nabyo turabiriho hariho ibyo bita biyomedikari ibyuma biyomedikari tumaze kuzana bizofasha kumbure gusa kwigisha abaforoma n'abandi batashoboye kuba bomenya ukungene bakoresha ibyo byuma ku ishuri babibona ariko mugabo bigasaba yuko hariho n'abahinga bashobora kubyiga ukuntu bikorwa ukuntu gipfuye bashobora kongera kugikora kigakora rero urabona nk'ubu ikibazo gihari kenshi ibi bikoresho iyo bipfuye barinda gutuma umuntu avuye mu mahanga cyangwa uwabyiga akabinonosora mu byo dushaka gutorera inyishu harimo n'uko kwigisha ku ngene babikora igihe gipfuye ntibarinde gutuma ku muntu avuye mu mahanga hariya bamuri itike rya menshi nabyo biri mu nyishu zimwe dushaka gutorera muri muri ibi bintu turi ko turigisha bijyanye na botike ko si mu buganga gusa no mu zindi ko no mu zindi domene z'ubuzima cyangwa ibindi bisata by'ubuzima haba mu bwubatsi haba mu bijyanye no ku kwiyumvira ikintu ukagishyira ahabona no bakarura nk'ubu bijyanye na n'icyo tempereture cyo turuwade ntaho byari bwari mu burundi mugabo ubwo buhinga nabwo bwaratekanije ko dutegereza kubwigisha umwana akicara hasi akavuga ati ye ngomba nshaka kubaka inzu ya etaje mirongo ibiri none no ntayicapye ku rupapuro byogenda gute benshi turacyakoresha ubuhinga bwo gucapa ariko ubu hari imashini twashoboye kuronka ishobora akayicapa ku mashini akongera akayempirima ansolide akaba ayifise mu minwe akabona ati ngaha nakosheje ngaha nabikoze neza ubwo bundi n'ubundi buryo dushaka kwigisha abana bakiri bato ku buryo nko mu myaka nka mirongo ibiri mirongo itatu mirongo ine mirongo itanu tutazokenera ba bahinga barinda kuva inyuma y'igihugu ariko inguvu zikava indani mu gihugu cyacu ko natwe ndazi ko dushoboye ibintu bitari bike cyane ubu ndamaze kubisobanukirwa ndabona ko abana b'abarundi bashoboye cyane urakoze cyane rwose utanze insobanuro nziza cyane zerekeye ukuntu igihugu cyotera imbere bivuye muri ubwo bumenyi nyine nk'uko bivuze kubaka amazu y'amagorofa menshi cyane rwose bizova muri abo bana bazoba barabyize bararonse n'uburyo bwo kubyiga ah, bakoresheje amamashini n'ibiki byose Eh, urakoze cyane kaduha akaryo abandi banywanyi gilbert ku murongo uratwumva halo gilbert Halo?
oui gilbert turakumva tuba twakubuze ku murongo duga ku ijambo Eh, sa namukiza umutumire
yarakumva akabazo kantu ushaka kumubaza Mm.
rero nk'abantu baba barize amashuri bakayahera nko mu w'icenda canke mu- mu w'icumi mbega nk'abo nk'abo baje muri ico kigo barashobora kubakira nabo akabazo kagira kabiri mbega irobo ikozwe mu ki abatayizi yoba ikoze mu ki murakoze ndabashimiye kuri radiyo ijwi rya amerika urakoze cyane tuje kuri louis alain amahoro neza louis alain okay njyewe nitwara nyine nkomahereye muri denver muri colorado Mhm. hano muri amerika Ya, muri muri amerika njyewe twavuganye ikibazo cyanjye ni ni iyihe sisiteme waba wafise yo gufasha abantu bakiri bato Ca- kwa nabo baronka akaje kuki- kuba iyo- iyo sisiteme y- y'ibirobo kuba babasha guteza imbere igihugu kubera kenshi na kenshi turabye nga muri amerika muri high school niho abantu bashaka kwiga sisiteme y'ubuganga bahera kwigira ku birobo kugeza aho bagera mu makoleji yo mu mayuniverisite bakoresha ibyo birabo nyine bikabafasha kongeza ubumenyi bwabo nayo nko mu burundi bafise iyo umugambi nyaboke wofasha abo abana kwabo bagira ubumenyi bak- bakiri batoya murakoze urakoze cyane alain Mm, turashima kumva muri kumwe dutega amatwi yaho denver colorado muri amerika urakoze cyane umushinga ntahekane sisi bindaba ikibazo ca gilbert Eh, umwana yahagaritse amashuri mu mwaka w'icenda mu mwaka wa cumi mwomwakira muri iki kigo canyu hari ibisabwa ku, ku mwana eh, yifuza kwiga atararangije amashuri arashobora kuza agatangura kwiga ego me turamwakira nta nk'uko nabivuze ukiri ukiri muto niyo mahirwe cyane uba ufise kuko niyo ntumbero yacu ko abakiri bato bitavanye ku mashuri bafise bitavanye ni- n'aho baherereye turabakira kuko ni ibintu bi- bifadika ni ibintu bikoreka bikoreshwa amaboko ku muntu afise amaboko ashobora kubikora ah, iyo akifise n'ubwenge bwo gutegera ibintu rero ni ukuvuga mwana ageze mu yagarukiye mu w'icyenda no mu w'icumi turamwakira akaza aka- ubwa mbere akaraba ukungene bikorwa hanyuma yabona yuko bishoboka yuko yiyandikisha mu kigo kubikurikirana tuheza tukamwakira agakurikirana izo nyigisho kuko ha- nuko nabibabwiye haberamwo ibintu byinshi cyane rwose uretse ibi bya robotike harimwo i- za mekanike elegitoronike na informatike ibyo byose rero bigiye hamwe bica bibyara cya kindi robotike muri abo bashobora kuvuga ati genda hitamwo iki cyangwa mitemwo iki ku buryo ashobora kuvuga ati nda- nagenda ndashobora kuba nzi ukuntu ba imashini yapfuye noyikora imashini yahiye indani ukuntu nokongera nkayisudira ibyo byose bakagenda babizi ni ukuvuga yuko mu majambo make dushaka kubigisha umwuga Mhm. Eh, amarobo arabaza ati amarobo akozwe mu ki ntabitegera neza muyakora mu ki utwuma mukoresha tumeze dute Eh, musigurire muri make ingene mubigenza Mm. ndibufatire cyane cyane ku robo twe dukoresha kuko irobo nk'uko mubizi zikozwe mu buryo butandukanye n'imodoka ni zimwe muga ntizikoze mu mu buryo bumwe usanga nazo zifite uburyo buta- butandukaniye ko twebwe utwuma dukoresha ni utwuma twa minsi yose abantu ba- babona hariho tumeze nk'ama nk'amatije novuga nka- amabare metalike tuvugaza ku ma ku madirisha amaferabeto n'amavisi n'ibyo dutoboza kugira ngo ushobore gutobora iki cyuma n'iki gihuze hanyuma ibyo n'ibijyanye na mekanike niko nobyita ibintu bitandukanye ama- ama- amaburo amavise yayo n'amaturunevise hanyuma ibyo nibyo dukora uko ari amarovere kuri amarovere ni ukuvuga robo igenda igira ku mapine rero turafise ni- n'ibyo bintu by'amapine zikoresha bivanye na tere ishobora ku- kuba yogendera kuko pine zose cyangwa amapine ntabwo ishobora kugendera kuri ku- ku isi imwe im- ipine yose ifite ahantu ishobora kugendera hari adapte ku cyo itegereza gukora hanyuma ikindi nacyo tura hari ama- ama- imi- icyo twakwita umutima wa robo ari naho bigira bidufasha gushyira ama ibyo dushaka kwikora ibyo dushaka gukora tubicisha ku mashini hanyuma ikavugana n'iyo n'uwo mutima wa robo hanyuma bimaze kuvugana twe turayiha amakode yayo ku buryo itegereza gukora icyo twayisabye harimo rero no guhuza ibyo byuma byose bimwe bya- bigumye n'uwo mutima wa robo be n'insinga biba bitegereza kujyana ku buryo mu nyuma ushobora kuyikontorora a distance Mm.
ugakora cya kindi washatse gukora Mm. Eh, Alain eh, Louis Alain yabajije systeme mufise ni iyihe yo kwigisha abo bana mwoba muhera he kumbure ni naba numvise ikibazo ciwe neza uh, systeme yo kwigisha i- ipanze gute uh, hariho mubanza kwigisha ivyo biharuro muka- muka- muka- mugakurikiza nuko gufatanya utwo twuma canke eh, systeme ipanze gute ego murakoze nk'uko nabibabwiye mu mu ntango ni uko ibi byigwa dutanga nibiza gufasha ubumenyi abana bamaze kumenya ku ishuri kuko nk'uko nabibabwiye mu bihugu byinshi bya afurika turabyiga ku mutwe mugabo mu ngiro ugasanga kubishyira mu ngiro biratugora bivanye n'uko amikoro rimwe na rimwe usanga ari make cyangwa ibyo bikoresho tutabyikorera ngaho iwacu rero bi- izo nyigisho bwa mbere ziza gufasha ibyo umwana yize mu ishuri cyane nubwo ataba yarabyize ariko akaba ari muri novuga mu ru- yara- ashaka kubyiga akaba abifitiye iryo shaka hanyuma ukuntu porogaramu ipanze ni uko dutangurira ku bana bakiri batoyi bakiri bato cyane guhera ku myaka itandatu gushyika ku icumi n'umunani abo nibo bana dushobora gukurikirana ariko nabo tukabashyira mu icyo nokwita imigwi itandukanye imigwi itandukanye kuva ku myaka itandatu gushyika ku icyenda kuva ku icumi gushyika kuri cumi n'ibiri bivanye wumva ko n'ubwenge butaba buri bumwe U- kuri abo bana ntibabanganye ubwenge cyangwa gutegera Mm, canke bigatuma impano.
rero tubanza kubigisha eh, Mm.
turabigisha ibyo biharuro hanyuma havuye ibyo tukanabigisha ibijyanye n'ibikoze robo icyo ni ukwita ama aya maburanshi atatu ya, ya robotike ariyo mekanike icyo bita guterateranya ibintu hanyuma elegitoronike ukuntu ushobora gufata insinga ukazicomeka ngaho kugira ngo zishobore gutwara eh, umuyagankuba zino bit- umuyagankuba cyangwa ubwo bwenge buri mu irobo ibujyana mu kindi gihimba cy'irobo kugira ishobore gukora cya kindi nicyo twita elegitoronike Mm.
hanyuma na na informatike ariyo tuba tubigisha porogaramatio ukuntu iyo robo ushobora kuyiha sinzi ko nobyita ubuzima ariko ushobora kuyiha ubwenge kugira ikore cya kintu wa- wa- ushaka kikora rero eh, ni ibyo tubanza kubigisha hanyuma mu nyuma mugabo hari ikintu nashaka kugaruka ko cyane ni uko mwumvise ko harimo abana du- dushaka abana cyane kuko nibo nibo shingiro cyane cyane rya kazoza n'ejo hazoza ku gihugu ku buryo abana bakiri bato kenshi ibyo bintu urumva ko biruhishije ni iby'ubwenge koko ariko bisaba yuko baronka ahantu bashobora ku- guca ba- babishyira mu ngiro rero kubera ari abana barohana n'ingoga twashyizeho iyindi ntuzenyi iyindi nivo sinzi ko noyita nivo cyangwa ahandi hejuru gatoya urundi eh, rugezo cyangwa urundi mugwi aho tuba tubashyira mu maklebe ya robotike atandukanye haba ku mashuri cyangwa n'abigenga ku buryo bashobora kugira gute kuza barazikinisha ntabe cya kintu a- a- yakoze gusa bigakira ngaho yaronse seritifika mugabo agashobora kuno kwikinisha akabona ati eh aha aha bya- sinayikoze nubwo twari dufise icyo dutegereza gukora kimwe hari icyo twatandukaniye ko n'ubu yandushije ngaha nanjye namurushije ngaha hakaba rwa ruhanahanirane rwigwa rw'ubumenyi hagati mu bana nk'uwiga kuri interinasiyonari aka- akarabira ku iteretiki iteretiki akarabira kuwo kuri independante cyangwa kuri serike ayo ma- am- ku mashuri ndiko ndavuga ari ngaho i bujumbura akavuga ati ubu hari aho yandushi- yandushije tuba tubashyira hamwe rero muri iyo migwi ku buryo baza barahura bakaraba bamwe bose iti irobo yacu twakoze iki twakoze idizayini twakoze ku mashini turabona yuko hari icyo two- twabarushijemo nabo mwokwitwigira ko nabo bakigira ku bandi Ego, none nk'umuvyeyi hakaba ariko- hari n'icyo cy'amakompetisiyo ariko ndavuga ego eh, none nk'uko- abana bo boshobora gushika ku rundi rezo bagahiganwa.
mpuzamakungu Eh, nk'uko mwahiganwe muri amerika n'ubu mugiye kubikora mu rwanda none nk'uko umubyeyi duheraheza ikiganiro yipfuza kuzana umwana wiwe kuza kwiga ubwo bumenyi kuronka ubwo bumenyi Eh, ikigo ki- gitoza amafaranga angahe hama wongere utubwire n'aho muherereye kugira ngo abavyeyi bavyumvise wavuze ko mushaka cane cane u- abana bakiri bato abavyeyi bash- bashobore kubahamagara baronke izindi eh, ayandi makuru kuri ubu bumenyi iki kigo cyacu ubu giherereye ngaho ku ku mutangano imbere ya hopitale militaire niho dusanzwe dukorera kuva kera Eh, imbere ya hopitale militaire cyitwa great lex initiatives for community empowerment eh, mu majambo y'impfunyapfunyo ni grise burundi niho dusanzwe turangurira ibyo bikorwa bya misi yose hanyuma abana basha- ababyeyi bashobora kwiyandikisha barashobora gushika ngaho kwandikisha abana barashobora gushika ngaho bakabaza haba hariho umugwi ubiraba ubakira ukanishyura no ku bibazo bimwe bimwe nk'ubu tudashoboye kwishyurira ngaha kuri wobahaye radiyo.
umurongo wa telefone bobaronkako Eh, hariho i- iya mbere mirongo itandatu n'umunani majana umunani majana atandatu mirongo itandatu n'umunani majana umunani majana atandatu soixante-huit wisa sisa hariho n'iyindi yo mu biro ya mirongo ibiri na kabiri mirongo ibiri n'indwi mirongo umunani n'indwi mirongo itanu ndasubiramwo mirongo ibiri na kabiri mirongo ibiri n'indwi mirongo umunani n'indwi mirongo itanu aho niho bashobora kudutora ba- kuri telefone cyangwa abashoboye gushyika ku kigo bakahashyika bagashobora kubona ibyo turiko turiko turakora bakabaza n'ibindi bibazo urakoze cyane rwose mushinga nahe kanisius bindaba ishyirahamwe ikigo Murakoze Great- cyane eh, great lakes initiative for community empowerment eh, izina ry'icyongereza ariko ni glice Ah, mushobora kumurondera ko akabaha ayandi makuru eh, kuri iyi- ubwo bumenyi ah, butazigwa stem mwari muri mu kiganiro murisanga mwumva buri munsi hano ku iradiyo ijwi rya amerika mwari muri kumwe na horiya itanga ishaka ndashimiye fatuma karara rimasi n'abamfashije mu buhinga bw'ibyuma namwe mwese mwahamagaye mugashikiriza ibibazo n'ibyiyumviro namwe mwaduteze amatwi mubandanye mwumviriza ibiganiro n'amakuru hano ku iradiyo ijwi rya amerika
Watu wengi wanaishi wakimiliki vya dunia, wakiwaza itakuwa heri kabisa ni kwa amani, lakini siyo kweli ndugu yangu. Unaweza kuwa na pesa, unaweza kuwa na mali hivyo vyote bila Kristo ni bure. Yesu atakupa amani, upendo vyapatikana kwa Yesu, amani, furaha, upendo vyapatikana kwa Yesu. Nina furaha kumjua mkombozi, akiba ya kweli nimeipokea. Wema na fadhili hunifuatafuata, uzima milele ndio urithi wangu. Usijidanganye, usisitasite, kimbia kimbia, njoo Yesu leo. Bila Yesu yote ni bure bure. Oh, bure bure, bure bure, bure bure. Upendo unapatikana kwa Yesu. Amani, furaha. Upendo unapatikana kwa Yesu.
Mm, Ni vizuri kuwa na maisha mazuri.